iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti tuzindukanye mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya gatandatu ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu rwanda no mu burundi kandi nimugende mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe kugeza saa mbiri ni amakuru umunyarwanda w'umunyapolitiki philippe mpayimana yashinze ishyaka icyo twifuza ni ukuba ishyaka ryigenga rizanashingira ku muco w'uko abanyarwanda bakunze ubwigenge bw'abakandida bigenga n'ishyaka ryigenga rirashoboka uyu rero ni philippe mpayimana naho mu burundi leta yemereye amashyirahamwe mpuzamahanga makumyabiri n'atanu mu yo yari yahagaritse kongera gukora ni ingingo zimwe z'amakuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na aloyizi bigirimana waramutse neza royi
muramutse thomas turiyahere aha muri amerika uyu munsi ni tariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibibiri na cumi n'umunani perezida donald trump ejo kuwa mbere yarabandanije ibikorwa byo kwiyamamaza mu maleta ya ohio indiana missouri mu gihe kuri uyu wa kabiri nyine abanyamerika bazindukira gutora abashingamateka n'abasenateri ndetse n'ababuramatari batari bake mu gihugu mu gihe ariko yamamariza i Cleveland ni muri ohio aho yise abakandida b'abademokarate biyamamariza mu myanya y'abashingamateka na sena ko ari abasosiyalisite yabwiye abanywanyi biwe ko uyu munsi wa kabiri ari akaryo keza baronse ko kurungikira ubutumwa abademokarate iyi miyamamazo iriko irakurikiranwa n'abantu benshi ku mbonesha kure kuko na perezida barack obama ariko arafasha abakandida b'abademokarate biyamamariza izo ntebe z'abashingamateka n'abasenateri ku munsi wa mbere jo obama yari mu bice byo mu buraruko bwa leta ya virginia aho yashikirije ko inyifato z'abiyamamaza arizo zibagaragaza mu matora yo kuri uyu wa kabiri yabaye imvugo yabaye imvugo ifobetse ariko yariko avuga perezida trump hamwe n'abarepublikani bariko bariyamamaza mu gihe abademokarate bakesha obama ku mfashanyo ariko arabaha abakurikiranira hafi politiki ya leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko aya matora ashobora kuba mabi kuri perezida trump na cyane cyane igihe abarepublikani butakaza inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri bavuga ko byose bizaba bivuye kuri perezida trump kuko ngo arushiriza gutakaza abanywanyi bivanye n'inyifato yiwe ndetse n'imvugo igayitse yama yaneguwe ibihubi by'abimukira bava muri amerika yo hagati bahisemwo kurara mu ijoro ry'ejo kuwa mbere muri stade yesus martinez i mexico muri mexico city ni ku murwa mukuru wa mexique aho batekanya kongera gukoranira hamwe bakabandanya urugendo muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi b'ibisagara igisagara ca Mexico City bavuga ko biteze abashika ku bihumbi bitanu hari ejo bari kurara muri iyo stade mu gihe bamwe bahisemwo kwigumira muri Mexique aho bahawe ubuzi kandi bemererwa gusaba ubuhungiro abandi benshi bavuga ko bazobandanya gushika muri leta z'ubumwe za Amerika ariko perezida Trump avuga ko atazobemerera kuja bukuru bibe yavuze ko muri iryo sinzi ry'abimukira harimwo abakora iterabwoba abicanyi hamwe n'abatazwi bo mu bihugu vya Barabu ariko abaharanira agateka ka muntu muri Mexique bavuga ko hafi nka bose bagizwe na abana abagore hamwe n'abageze mu zabukuru perezida donald trump yashikirije ko ashobora kutazobonana na perezida w'uburusiya vladimir putin mu ndwi iza aho bazoba bari i pari mu bufaransa perezida trump yabwiye abamenyesha amakuru ko azoba agiye i pari ku zindi mvo ariko avuga ko atekanya kuzobonana na putin mu nama ya g20 y'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi izobera i buenos aires muri argentine mu mpera z'uku kwezi Trump na Putin bazoba bari i Paris kwibuka imyaka ijana intambara ya mbere y'isi yose irangiye. Dmitry Peskov ni umuvugizi wa perezida Putin ariko yavuze ko abo baperezida babiri bazobonana i Paris kandi bazovugana ku yindi nama ishobora kuzobahuza muri kazoza naho igihugu cya turukiya cyahagiriza arabiya sawudite kuba cyarungitse abantu bayo muri istanbul kuzimanganya ibimenyetso ku bwicanyi bwakorewe umumenyeshamakuru jamari kashogi muri konsula y'icyo gihugu istanbul umutegetsi wa turukiya atashimye ku izina ry'iwe rigaragara ejo kuwa mbere yashyikirije abicishije ku kinyamakuru sabahe cyegamiye leta ya turukiya kw'abahinga ku bijyanye n'ibyuka by'ubumara ari bo ahmad abdulaziz al janobi na karede yahiya al zaharani bari mu murwi warungitswe na arabiya sawudite gutohoza iyicwa rya kashogi ryabaye ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kw'icumi guheze ikinyamakuru saba kivuga ko abo bahinga babiri bagendeye konsira kuva bagishika ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kw'icumi gushyika itariki cumi n'indwi hamwe n'abategetsi ba arabiya sawudite ni abategetsi ba arabiya sawudite bagiye kwemerera abatohoza ba turukiya ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi nyine ibyavuye muri ayo matohoza gushyika ubu ntibiramenyekana mwibuke kandi ko abantu bitwaje inkoho muri kamerune banyuruje abanyeshuri mirongo umunani hamwe n'umukuru w'ishuri ni mu ntara yo mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu abo banyurujwe bavuga ko abo bana bashobora kuzosubira ku ishuri mu gihe bashyitse ku byo bifuza mu gihe buhabwa ni ukuvuga amafaranga boba bari ko barasaba kugira babarekure
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aloyizi urakoze rwose ku makuru yo hirya no hino utugejejeho nshuti zacu noneho amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi hari hashize ukwezi n'igice hafi leta ihagaritse amashyirahamwe mpuzamahanga yose makumyabiri n'atanu muri yo yakomorewe umunyamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaduteguriye inkuru inyuma yaho inama nkuru y'umutekano ifatiye ingingo yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi kuri uwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kw'icenda umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye atera kamo ayo mashirahamwe kugaruka kwiyandikisha gushasha ni n'akaryo keza ko guhamagara abataraza na cane cane abamadosiye yamaze gushika kugira bace mu buyobozi bukuru bujejwe amaweneja badushize amadosiye bitunganye bashyiremo ibibura kugira ngo nabo dushobore kubemerera gukora kumbure n'uwo wese waba atarazana dosiye muga byipfuza nawe nyine turamuhamagarira kwiyandikisha kugira ngo yitunganye yaba afise umugambi mwiza w'iterambere azoheza agashikiriza awuzane awucishe mu bushikiranganji bazokorana nawe yandikwe kuko twe tuvuga tuti uburundi burahaye ikaze uwo wese agomba kuza aje gukora mugabo ataje gusamaza abenegihugu uzana ivyo gusamaza abarundi ntituzomwemerera n'umusegonda umwe kuva kuri uyu wa mbere amashirahamwe ashika mirongo ibiri n'atanu niyo amaze kwemererwa gusubira gukora mu yarenga ijana mirongo ibiri yari yarahagaritswe muri ayo harimo nka psi world vision catholic relief action aid food for hungry na care international ariko kandi umushikiranganji pascal barandagiye aravuga ko hari n'ayandi agera kuri cumi n'imwe yasavye ariko ataremererwa kumvo asigura dosiye ziri ngaho iwacu mugabo hariho utuntu tumwe tumwe tuburamwo na cane cane usanga baburamwo ya protocole d'execution ni ukuvuga ko bataciye mu bushikiranganji bagomba gukorana kugira ngo bumvikane ku rupapuro rugenga ivyo bazokora n'ingene bazobikora abandi nabo usanga baterekanye neza ingene mu kiringo c'imyaka itatu bazoba bakosoye ibi vy'ubusumbasumbane bw'amoko n'ibitsina bisunze bwizwa shingiro ry'uburundi mu bijanye n'abakozi amwe muri ayo mashirahamwe atarakwiza ivyasabwa harimwo nk'amashirahamwe y'abihebeye imana nka caritas burundi na sos village d'enfant twibutse ko ayo mashirahamwe yari yarahagaritswe n'inama nkuru y'umutekano ahawe ikiringo c'amezi atatu kugira ngo asubire kwitunganya gushasha ku vyo yasabwa muri ivyo hakabamwo ivyo leta yisubiyeko iraheba nk'amafaranga ayo mashirahamwe yari yarasabwe gutanga aha kandi ingaruka zimwe zimwe zaribonekeje inyuma yo kugagwa kw'aya mashirahamwe twovuga nko guhungabana mu buryo bwo kubaho mu makambi y'impunzi ziri mu gihugu hamwe n'igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu maradiyo amwamwe i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo iremeza ko yataye muri yombi ku butaka bwayo umusirikari wa leta y'u Burundi wari waragiye kurwanayo umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri kivu y'epfo vedaste ngabo araduye inkuru irambuye igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo gikorera muri batayo sipesiyare magana atatu mirongo ine n'icyenda gikorera muri sange gitangaza yuko cyaraye gifashe umwe mu basirikare b'abarundi bari bavuye ku rugamba rumaze iminsi ine rubera mu misozi miremire ya gurupe ma kigoma sheferi y'abapfurero teritwari ya uvira hagati y'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu burundi n'umutwe w'inyeshamba zirwanya ubutegetsi bw'u burundi za redi tabara ubwo twageraga muri sange ahakorera ingabo za batayo sipesiyare magana atatu mirongo ine n'icyenda umwe mu bayobozi b'ingabo yirinze kuduha ijwi ariko yatubwiye ko ejo ku cyumweru bafashe umusirikare w'umurundi bamufatira muri sange kartier musenyi bamufatana imbunda yo mu bwoko bwa karashinikove na za gerenade zibiri ubwo yari agiye kujabuka ibarabara kugira ngo akurikire bamwe muri bagenzi be bari bambutse mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu migwano umwe muri abo basirikare bakuru bakorera batayo magana atatu mirongo ine n'icyenda yavuze yuko uyu musirikare w'umukaporare bafashe yabemereye yuko yakoreraga igisirikare cy'u Burundi kandi ko aricyo cyamutumye ubona bagenzi be kujya kurwanya inyeshamba z'abarundi ziri muri gurupoma ya kigoma uyu musirikare ukorera iyi batayo magana atatu mirongo ine n'icyenda utashatse ko tuvuga amazina ye akomeza kuvuga yuko hashize iminsi igera kuri itanu bamenyesheje ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera buvira ko hari abarundi binjiye ku butaka bwa kongo ariko ubuyobozi bubabwira ko abo binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko bakwiriye kubacunga bakabarasa kuko uburundi buhakana ko nta ngabo zabwo ziri ku butaka bwa kongo ariko icyatangaje uyu musirikare ni uko bifatiye umusirikare w'umurundi aya makuru y'ifatwa ry'uyu musirikare wahise woherezwa kujya gufungirwa kuri birode ikorera mu mujyi wa uvira yemezwa na sosiyete sivile ikorera muri sange aho iyo yemeza yuko hafashwe abasirikare babiri bernard kadogo ni perezida wa sosiyete sivile muri sange agira ati date ya le 31 kukonekana kuliingia kundi ingine ambayo ilipita na saa kumi za usiku ikapanda huku vilimani ambao wanajiita ku minsi mirongo itatu n'umwe y'ukwezi kw'icumi hari igikundi cyinjiye saa kumi z'ijoro barazamuka mu misozi amakuru dufite nuko muri icyo gikundi harimo mayimayi renove bari kumwe n'abasirikare b'abarundi baje kurwanya ibikundi bitatu byitwaje imbunda harimo icya alexi niyo mbare na nzabampemu ejo hari abasirikare b'abarundi bafashe umwe bamufatiye hafi yo kuri monisco undi bamufatira hafi ya radiyo y'abaturage yo muri sange na mwingine alikuja kukamatiwa barabarani hapa karibu ya radio rural de sange sosiyete sivile ikomeza kuvuga yuko itewe impungenge n'izi ngabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi zahinduye lokarite ya Rukobero na lokarite ya Kihinga ziri muri grupema ya Kigoma ibirindiro byazo Bernard agira ati usange watu wanaweza kukimbia mwingine sababu wanaogopa village ya baze yao.
abantu bo muri sange batangiye guhunga mu mwana wa rukobero niho abasirikare bavuye i burundi bashize ibirindiro byabo kandi rukobero na sange umuntu agiye n'amaguru agenda isaha imwe anafanya saa moja dakika makumi sita na naingia kwa mji muri iyi migwano imaze iminsi ine ibera muri lokarite ya muhanga na kahororo abaturage baturiye izo lokarite bavuga yuko bakomeje guhamba imirambo bagiye basanga mu misozi ya muhanga aho bamaze kubona imirambo cumi n'ine vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
urubyiruko rw'abarundi n'abanyarwanda baragenda biyongera bajya gushaka akazi muri kenya kubera ko bakabuze mu bihugu byabo umunyamakuru wacu i nairobi eloge wirika neza araganira na bamwe muri bo Albendo wayo ni umusore w'umurundi w'imyaka mirongo ibiri n'ine nawe yahejeje amashuri yisumbuye mu bijanye no gukora umuyaga nkuba no kuwukwiragiza mu mazu ubu siko kazakora azindukira ku macuniro y'ahitwa indonyo ku mugwa mukuru Nairobi kurondera inyama yotsa turetse ko azotsa mu buryo abakenya batari bamenyereye yanahisemwo kotsa inyama zo mu nda ibitahora bikorwa muri Kenya izo nyama zitwa zingaro turagenda ku macuniro tukagura ijyanda yose y'impene bakayiduha tukayoza neza isogi tukazitandukana ijya muzu y'inda y'impene tukayikata tukayikorora neza tukafata rujya rusogi rurerure tukazinga neza amaduhegeje tukayiteka nk'amasaha abiri cyangwa abiri n'inusu tukayishyira ahantu igahora hameje guhora tukayikatagura tukayitungira tugatangura kuzoza abakiriya bakanazikunda abakenya ntabwo bazi kuzikora ahubwo babonye turi ko turazikora baguma badusaba ko twabigisha kuzikora kandi ubu yiriye avuga yuko iryoshye rwose Selbe wenyene yabonye amasuhukiro muri Kenya na Nizigimana Aristide nico kimwe uwo musore w'umunyarwanda w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yirirwa atembereza amazi ku nkorofani nini cyane izwi ku izina rya mukokoteri yuzuye amabido y'amazi agurisha mu ngo ziyakenye ni nawe munyarwanda wa mbere amaze gukora ako kazi atangura dusigurira icyuma yatwara kuko gikora mukogoteri nini ifite amapine abiri ikaba ifite n'aho umuntu afatira ku maboko ngira ngo na amapine abiri n'amaguru yanjye arimo ni amaguru ane akazi k'amazi gafite amafaranga si kimwe no kuvuga ngo uracuruza amandazi amakahawa amazi kuyacuruza mba mfite abakiriya banjye bamamagara nkabashyira amazi mu mago nkageraho mparika mukogoteni bakaza bambaza amazi uko nyagurisha nkabahereza uko niko nyagurisha mu kuyagurisha yihaye ihangiro ryo gukora ibintu neza kurusha abandi bakora ako kazi ubwo rero ntabwo najya kugura amazi y'amafaranga atanu n'indangiza nyagurishe makumyabiri nyagurishije wa mukiriya nyahereje ntabwo yakongera kugira iki kungurira abonye afite ubucafu abantu baranyizera cyane mfite amabido afite isuku buri kimwe cyose gifite isuku abakiriya bo ndabafite benshi za riyara hehe ahantu hose arube nawe asanga mu kazi akora amenyekanisha igihugu ciwe baramenye umurundi yuko izo zingaro baravuga ati abarundi namwe murafise ubuhinga kuko ibyo bintu n'ijyambere tubibonye mukora ibintu nk'ibyo kandi biryoshe titurabikunze ati natwe turashaka yuko muzobitwigisha murundi akaba ariko aramenyekana ko akora zinga riryoshye bombi uko ari babiri bemeza ko akazi bakora kabatunze ku munsi nkorera amafaranga atari hasi y'ibihumbi bibiri iyo kagenze neza ibihumbi bitatu ndabikorera kandi nkatunga umuryango wanjye nkabasha kwibeshaho nkagura icyo kwambara nkishyura inzu buri kimwe cyose aka kazi karantungishije aho ngeze amaso karangaburira karandihira inzu karanyambika sinokagaya kandi sinonagasuzugura arsitide arafite n'impanuro aho abagenzi we abasore bava mu rwanda bava mu burundi baza bakagira iki bakagerageza kuri ako kazi kuko niko kazi kagize icyo kinjiza muri Kenya kuri aba bantu tuva hanze b'abasitizeni tuva hanze y'igihugu kuza nguje gucuruza amandazi aho ikanjo iragufata ugafungwa ariko ucuruza amazi nta muntu ukwirukaho igihugu cya Kenya kiri mu byakira abanyarwanda n'abarundi benshi mu karere baba bize n'abatize hari n'abamaze kuhashinga amahinguriro ariko nubwo amategeko y'umuryango bayasaba akingira mbere n'igihe yarahira gutwara ikiringo ciwe ca kabiri perezida kenyatta akaba yabahamagariye kubuza mu gihugu ciwe ku bwinshi ubu abakora badafise impapuro z'akazi birirwa baratabwa muri yompi n'igipolisi eroge burikaneza nairobi ijwi rya amerika
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
mu rwanda umunyapolitike philippe mpayimana wabaye kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yaraye atangaje ko ashinze ishyaka rya politiki yaryise pepr parti pour le progrès du peuple rwandais ishyaka riharanira iterambere ry'abanyarwanda i kigali iyi nkuru turayikesha eric bagira ubusa binyuze ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gisoje nibwo hatangiye gucicikana amakuru ko umunyapolitiki bwana philippe mpayimana yashinze ishyaka rya politiki hano mu rwanda ni ishyaka yise pepr mu magambo arambuye bivuga parti pour le progrès du peuple rwandais mu rurimi rw'igifaransa ugenekereje mu kinyarwanda ni ishyaka riharanira iterambere ry'abanyarwanda mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana mpayimana yasobanuye impamvu y'iri shyaka n'inyito yaryo twifuje ko iterambere turishyira hagati kugira ngo tudakomeza gutera imbere hari aho twibeshya kuko tudasigasira ibyagezweho cyangwa se ngo dushyire imbere indangagaciro zishingiye kuri demokarasi ryayoyoka tutaryitayeho niyo mpamvu twarigise gutyo ni ishyaka mpayimana yirinze kwerura ngo avuge niba rizaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho cyangwa se rizaba ririmo kwaha kw'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi icyakora akavuga ko igihe ishyaka pepr ryakwemerwa n'amategeko ryaba ari ishyaka rifite ubwigenge iyo abantu bashinze ishyaka baba bashaka gukorana n'abandi basanzwe bakora politike mu gihugu tuzaba rero turi rimwe mu mashyaka yemewe gukorera mu gihugu nitwemerwa kuvuga ko tubogamye cyangwa se tubangamiye cyangwa se tubuhanganye bizaterwa n'abatureba twebwe ubwacu ntabwo ntacyo twabivugaho icyo twifuza ni ukuba ishyaka ryigenga rizanashingira ku muco w'uko abanyarwanda bakunze ubwigenge bw'abakandida bigenga n'ishyaka ryigenga rirashoboka rigakorera neza abaturage rigatanga uburyo ribona ikibazo cy'ubuzima bw'abanyarwanda ritafite aho ribogamiye ahubwo ribogamiye ku muti mwiza ukeneye icyo kibazo bwana mpayimana w'imyaka mirongo ine n'umunani y'amavuko atangaje ko ashinze ishyaka rya politiki nyuma y'aho yiyamamarije imyanya ikomeye ubugira kabiri adaturwa mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yari umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu aratsindwa muri uyu mwaka nabwo wa bibiri na cumi n'umunani yiyamamarije kuba umudepite nk'umukandida wigenga ntiyatsinda namubajije niba uku gutsindwa biri mu byamuteye gushinga ishyaka birumvikana ko bihuye ni iyindi ntambwe demokarasi izaba iteye niba dushoboye kugera kuri urwo rwego kuko niba tutarabonye amajwi ahagije ni uko hariho bimwe byanenzwe kuko hari byinshi bashimye bashimye ubwigenge bw'umukandida ubushyigikiye ubwisanzure ariko hari n'abandi bashobora kuba baranenze kuba bavuga batenda akora wenyine niyo mpamvu niba rero hari abishyize hamwe n'uwo mukandida bizarushaho kuba byiza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu biganiro bitandukanye bwana mpayimana yakunze kumvikana avuga ko perezida w'u rwanda paul kagame icyarimwe na perezida wa fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi ariwe cyitegererezo cya mpayimana kubera imitegekere ye none niba koko mpayimana afata perezida kagame nk'icyitegererezo cye kuki atamusanga mu ishyaka fpr inkotanyi ngo bafatanye kuri bwana mpayimana ngo ntiyabura gushima abakora neza kabone n'ubwo baba bari muri irindi shyaka yavuze ko iyo umuntu ashaka gukorera igihugu mu magambo ye hari uburyo anyuramo kandi butandukanye no kujya mu rindi shyaka atabiteguye neza amahanga yakunze kunenga ko gushinga ishyaka mu rwanda byongera ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi bwana mpayimana nawe yiteguye ko bitazamworohera ariko ngo hari icyizere nibyo koko biragoye biragoye nanjye iyo iyo biba byoroshye nibyo mba narahereyeho gusa nubwo byangora tugomba ku kumenya gukurana na na na demokarasi y'igihugu cyacu ni demokarasi ishingiye ku mateka kivuyemo ntabwo ari byo byatuma abantu bashinga amashyaka mu mu buryo butemewe bagatinya guhangana n'izi ngorane tugomba kunyuramo tugashaka ibyangombwa twaba tutabonye ibyangombwa tukabiharanira nanjye bizangora ndabizi ariko tugomba kubinyuramo gusa urugero tugezemo icyizere ko bizoroha kugeza ubu nta mibare ya nyayo y'abarwanashyaka b'iri shyaka riharanira iterambere ry'abanyarwanda uramenyekana icyakora bwana mpayimana avuga ko bakisuganya ku buryo mu minsi iri imbere nk'ukwezi kumwe bateganya kuzashyira hanze n'imigabo n'imigambi ishyaka pepehe kugira ngo ribashe kwandikwa byibura rirasabwa abarwanashyaka magana abiri abatari munsi ya batanu muri buri karere ishyaka pepehe rije risanga andi mashyaka agiye kumara imyaka itari mike ataremerwa ku butaka bw'u rwanda nka fd inkingi rya victoire ingabire na pdp imanzi rya dewo mushayidi uri mu buroko kugeza ubu mu rwanda hari amashyaka cumi na rimwe yemewe n'amategeko ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga tugume mu rwanda dr mpozayo christophe wahoze ari umukozi mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ejo yari mu rukiko rw'ubujurire i kigali ashinjwa gushoza imvururu muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi bw'igihugu asumta kaboyi yari atubereye ku rukiko araduye inkuru dr mpozayo christophe yagejejwe mu rukiko rw'ubujurire yambaye imyenda isanzwe iranga abagororwa mu rwanda yari kumwe n'abunganizi be babiri ndetse n'abavandimwe be bari baje gukurikirana urubanza mu rukiko rukuru yari yakatiwe igifungo cy'imyaka icumi ahamijwe ibyaha byo gushoza imvururu muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho mbere y'uko urukiko rutangira kumva ubujurire abunganira uregwa basabye umucamanza kubanza gukuraho inzitizi zijyanye n'ububasha bw'urukiko mbere y'uko hagira ikindi gikorwa bavuze ko icyaha cyo gukurura imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi cyakorewe hanze y'imipaka y'u Rwanda ubushinjacyaha buvuga ko ibiganiro Dr Muzayo yakoze yabinyujije kuri Skype ngo byabereye ku butaka bwa Tanzania aho uyu mugabo yakoreraga abunganizi ba Muzayo bakemeza ko nta tegeko ryariho mu Rwanda ryahanaga iki cyaha mu gihe ukiregwa atagikoreye ku butaka bw'u Rwanda abunganizi ba Dr Muzayo bakavuga ko itegeko rihana iki cyaha ryariho mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri itateganyaga uburyo iki cyaha kiburanishwa mu nkiko z'u rwanda mu gihe cyakorewe hanze bityo ko nta cyaha yakoze mu gihe ubwo bamushinjaga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu mu rwanda hatabaga itegeko rihana ibyaha byakorewe hanze y'imbibi z'u rwanda ikindi kivuga n'abunganira uregwa ni uko uyu mugabo yafashwe bwa kabiri hashingiwe ku nyandiko z'ifata rya mbere ryabaye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu kandi ibyo yari yafatiwe bwa mbere byo gutunga intwaro ndetse n'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu yari yabihanaguweho n'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru ubushinjacyaha bwo bwavuze ko hari harabayeho kwibeshya mu nyito z'icyaha ari nayo mpamvu bwabikosoye mu kirego gishya maze ikirego gishya kikaza cyitwa icyo gukurura imvururu zigamije guhungabanya ubutegetsi ndetse cyaje no kumuhama agikatirwa igifungo cy'imyaka icumi umwe mu bunganira uregwa wavuga ko hatabayeho gushishoza bihagije ku rwego rw'ubushinjacyaha kuko uwo yunganira yarezwe gushoza imvururu mu ruhame nyamara ubushinjacyaha bwaragaragaje ko ibiganiro uregwa yagiriye kuri skype yabigiranye n'umuntu umwe uba mu gihugu cy'ububirigi bisobanuye ko uyu muntu atari rubanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo christophe muzayo yatawe muri yombi aregwa gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe mu kwezi kwa kane k'umwaka wa bibiri na cumi na kane urukiko rw'ibanze rwa kacyiru rwaje gutegeka ko arekurwa rumuhanaguraho ibyaha byombi nyuma yo kwemeza ko ibi byaha byombi bitamuhama urukiko rw'ibanze rwa kacyiru rwahise rurekura muzayo ariko yongera gutabwa muri yombi nyuma y'iminota mirongo itatu arekuwe aregwa ibyaha bishya byo gukwiza amacakubiri muri rubanda dr mpozayo yari aherutse kujuririra urukiko rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba arusaba kwemeza ko leta y'u rwanda yavogereye uburenganzira bwe bw'ibanze haba mu buryo yafashwemo uko yafunzwe ndetse n'uko yaburanishijwe binyuranije n'amategeko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba n'ay'u rwanda yari yasabye urwo rukiko gutesha agaciro ibyemezo yafatiwe n'urukiko rukuru rw'u rwanda urukiko rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka nibwo rwatangaje ko urega nta bimenyetso bigaragara yatanze by'uko leta y'u rwanda koko yavogereye uburenganzira bwe bw'ibanze bityo ko rudashobora kubyemeza urukiko kandi rwanze gutesha agaciro ibyemezo byafashwe n'inkiko zo mu rwanda ngo kuko bitari mu bubasha bwarwo kandi byaba ari ukuvogera inkiko z'igihugu urukiko rw'ubujurire ruzakomeza uru rubanza itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali inshuti zacu mwese uko mungana aya makuru abaye ahumurije hano ndabashimiye cyane rwose ko mwayateze amatwi ariko mugume kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ibiganiro birakomeza mbaye mbikibanuye mugire umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.